Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri kumwe muri uyu mwanya na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese aho muherereye. Twongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu. Dutega amatwi Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
mwaramutse fideli ayavugwa hirya no hino ku isi reka tuyatangurire mu karere k'ibiyaga binini abantu bashika ku ndwi barishwa abandi cumi na batandatu barasha uburyo bumeze nabi cyane igihe ikamyo yikoreye ibitoro yaturika mu mihana y'abanyagihugu mu burengero bwa repubulika ya demokarasi ya kongo buramatari w'intara ya kongo santarare gi bandu yavuze ko iryo sanganya ryabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu rishira uwa kane mu mihana y'ahitwa mbuba ni ku birometero ijana na mirongo ibiri mu burengero bw'umugwa mukuru kinshasa agasagara ka mbuba kari kwibarabara rikuru rihuza kinshasa n'ibivuko vya matadi hamwe na boma mabiala konde wo muri sosiyete sivile muri ako karere nawe yavuze ko iyo kamyo yahiye abanyagihugu bariko barayivoma igitoro abandi bantu barenga mirongo itanu barishwe igihe iyindi kamyo y'ibitoro yasha muri ako karere nyene mu kwezi kw'icumi hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani tuve ku mugabane wa afurika dusimbire kuyavugwa hirya no hino mu makungu umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa buraya ursula von der leyen yavuze ejo ku munsi wa kane ko ari ngombwa ko perezida w'uburusiya vladimir putin arengutswa imbere ya sentare mpuzamakungu ku byaha yagirizwa ko yakoze muri ukraine mu kiganiro yahaye televiziyo yo mu budage yitwa bilde yavuze ko perezida putin agiye gutsindwa intambara kandi ko akwiye kuzobazwa ku bikorwa yakoze muri icyo gihugu cya ukraine ursula von der leyen yavuze kandi ko atagukekeranya ko hakozwe ibyaha byo mu ntambara von der leyen yavuze ko ukraine izobandanya ishigikirwa n'uburaya igihe cyose intambara izomara hari mu rugendo rwiwe yarimwo muri Ukraine ejo ku munsi wa kane mu biganiro byo kwinjiza igihugu cya Ukraine mu bumwe bwa Buraya kuri iyo ntambara nyene ibiro by'umukuru w'igihugu muri Amerika White House ejo ku munsi wa kane byaremeje iyindi mfashanyo nshasha ya gisirikare ifise agaciro k'imiliyoni amajana atandatu z'amadolari igenewe igihugu cya Ukraine ni mu ntumbero yo gushyigikira Ukraine aho ivuga ko iriko irisubiza ibice byari mu minwe y'abasirikare b'Uburusiya iyo mfashanyo ya gisirikare igizwe n'ibirwanisho n'ibikoresho bya gisirikare ndetse no kuzotanga imyimenyerezo ya gisirikare ku basirikare muri Ukraine nk'uko bivugwa na perezidansi ya Amerika White House kuva Uburusiya bwinjira muri Ukraine mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka leta zunze ubumwe za amerika imaze gufashisha ikirere imfashanyo ya gisirikare ifise agaciro k'imiliyaridi cumi na zitanu z'amadolari y'abanyamerika iri tangazo ry'izi mfashanyo nshasha ya amerika kuri ikirere rivuzwe inyuma y'indwi zibiri igisirikare ca ikirere gitanguye ibitero byo gusubiza inyuma abasirikare b'uburusiya ariko uburusiya bwo bukavuga yuko buriko burasubira inyuma bwonyene atari ikirere iriko irabusugereza ngo ni ku ntumbero z'ubuhinga bwa gisirikare ni kuri ayo makuru nyine y'uburusiya na ikirere ikigo cya oni nacyo kigendereza ibya nikirere ku isi cyaremeje ryo kuwa kane itegeko risaba uburusiya kuva mu kibanza kirimwo ihinguriro ry'umwuka wa nikirere riri mu gisagara cya zaporiziya muri ikirere abadiporomate bari muri iyo nama yabereye mu mwiherero ivyene muri otirishe bavuze ko iri tegeko ryemeje ko ibikorwa bya gisirikare bibera hafi y'icyo kibanza bishobora kuzotera isanganya rikomeye rya nikirere bavuze ko ibihugu bibanyi hamwe n'amakungu bishobora kuzohagirira ibibazo bijanye n'uwo mwuka wa nikeleyere ico kigo gisaba uburusiya hamwe n'ikigo c'uburusiya kijejwe kugenzura ivya nikeleyere arico rosatome guhagarika ibikorwa vyose vya gisirikare bikorerwa hafi y'iryo hinguriro gisaba uburusiya gusubiza iryo hinguriro mu minwe ya ukraine intumwa z'uburusiya muri ako kanama ziranegura ko iryo tegeko ritavuga ku bitero ukraine ariyo ikora hafi y'ico kibanza ariko ko atagitangaje kuko ibihugu vyo mu burengero bw'isi biri ku ruhande rwa ukraine intumwa z'ico kigo zaheruka kugendera ico kibanza mu ntango z'uku kwezi muri Ukraine bavayo batanga raporo ko ico kibanza cononywe n'ibitero vya gisirikare mu karere ka aziya naho ibihugu vya armenia na azerbaijan bisa n'ivyashitse ku masezerano yo guhagarika imishamirano y'intambara imaze guhitana abasirikare bo ku mpande zose barenga ijana na mirongo irindwi kuva itangura mu ntango z'iyindwi abategetsi ba armenia batangaje guhagarika intambara kuva ku munsi wa gatatu ariko ntaco leta ya azerbaijan iravuga ngo ivyemeze canke ibibeshuze mu butumwa yacishije ku rubuga rwa twitter umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire anthony blinken yavuze ko yakiranye ugweze uguhagarika gutana mu mitwe hagati y'ivyo bihugu bibiri bibanyi azerbaijan na armenia
tugushimire aroyisi biryimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda inzego z'umutekano zarakikuje ejo kuwa kane igice ca kangondo kizwi nka banyahe zishaka kwimura abahaba ku nguvu batugose nakujya mu kazi ari kukubwira ngo nutimuka barazana special force kwimure ni ukuvuga ngo ni ukwimuka ku ngufu drone yiriwe hejuru bivuga ko umuntu agomba kwimuka akagenda ugatanga icyangombwa uwo ni umwe mu baba muri kangondo igipolisi cy'u rwanda co kirahakana ko cakoresheje inguvu ntabwo ari byo polisi kugaragara hariya ni mu rwego rw'umutekano waguta ubutaka se ahubwo ukaba ushobora wabona polisi igose ubutaka bwose bw'abanyahe iyo ivuze gukoresha ingufu biba bivuze ibindi nyine ingufu gukoreshwa kuba bwagize umuntu utazwa cyangwa hari ikindi gikorwa cyabaye uyo ni jean bosco kabera avugira igipolisi cy'u rwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo vital kamera yahoze ari umukuru w'ibiro vya perezida felix chisekedi yaragendeye ejo kuwa kane igisagara ca bukavu mu burundi abanyagihugu abanyamigambwe n'amashirahamwe yigenga babona demokarasi mu gihugu mu buryo butandukanye mu gihe ejo kuwa kane itariki ya cumi na gatanu y'uku kwezi kw'icenda amakungu yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe demokarasi izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya radiyo ijwi rya amerika tubandaniriza ibiganiro vyacu mu karere k'ibiyaga binini vya afurika mu rwanda inzego z'umutekano zarakikuje ejo kuwa kane akarere ka gasabo muri serire ya nyarutarama mu gisagara cya kigali hazwi nko muri banyahe zishaka kwimura abahaba ku nguvu umumenyeshamakuru eric bagira ubusa adufitiye inkuru y'imvaho kuva mu ijoro rya kera ryo kuwa gatatu w'iki cyumweru rishyira kuwa kane inzego z'umutekano zirimo abapolisi benshi cyane zari zagusa inyarutarama mu midugudu ya kangondo na kibiraro hazwi nko muri banyahe inshuro zose itangazamakuru ryagerageje kwinjira ha muri banyahe abapolisi twakangagaho batubwira ko ntawemere kwinjira cyangwa gusohoka mbere y'uko ibi biba ubutegetsi bwari bwaburiye abatuye aha ko byanze bikunze bagomba kwimuka ubutegetsi burabahatira kwimukira mu nzu buvuga ko zubatswe n'umushoramari denis karera wahisemo kubakira abo baturage amazu yo kubamo ahitwa mu busanza aho kubaha ingurane mu mafaranga bo bagakomeza gutsimbarara ku ngurane ikwiye mu mafaranga uyu ni madamu pauline umwari umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka gasabo hano hantu mugomba kuhimuka ni ihame ni itegeko murabizi mu marembo y'abanyahe hari abaturage bari babuze ayo bacira n'ayo bamira aba bashakaga kwinjira kuko bari basanzwe bacumbitseyo nari mvuye ku kazi nsanga bashyizeho bariyeri ko nta muntu winjira nyine hari ubwo rero nyine byancanze nyine ukuntu ndi bubigenze kubera ko urabona umuntu waraye ijoro aba ananiwe n'inzara n'iki byose n'ibitotsi natwe Si- ubu tugiye kurirwa ahantu ubuse turarya iki nk'abanyamakuru ahubwo mutuvuganire n'abasirikare bari hano wenda bagenda batuzanira ibiryo tube turirira hano hanze nitujyamo n'imbere se ubundi turarya iki ku rundi ruhande hari n'abavugaga ko ibintu byarushijeho kubayobera kandi bari biteguye kwemera kwimuka kuko nta yandi mahitamo ngenda ndasaba rwose ko mwadufasha nk'abayobozi batureberera leta yubatswe n'umubyeyi wacu perezida paul kagame twemera mudufashe niba umuntu yari afite ahantu yajyamishaga umushyitsi n'umwana wenda nitwemera iyo mazu kandi turayemeye kuko n'ubundi niko byagenze muturebere n'aho umushyitsi azajya ajyama ubwo twari mu nkengero z'abanyahe twabonye tunumva akadege katagira umupaka kazwi nka drone kazengurukaga akagari kose kamenyesha abaturage aho bagomba gusanga imodoka zikabimura witaruye ukagera hakurya ya kibagabaga nibwo ubona uburyo inzego z'umutekano zari zihagaze habonekaga cyane kandi amakamyo n'amabisi menshi yagombaga kwimura abaturage ndetse n'imodoka y'imbangukiragutabara cyangwa se ambilanse ita ku barwayi habonekaga abambaye amajire y'icyatsi bari bashinzwe kwinjira mu nzu bagasohora ibikoresho bakabipakira imodoka nyuma y'uko twangira kwinjira muri banyahe twashatse kumenya umwuka urimo imbere ku baturage bahatuye navuganye n'uyu batugose nta kujya mu kazi ari kukubwira ngo nutimuka barazana special force kwimure ni ukuvuga ngo ni ukwimuka ku ngufu drone yiriwe hejuru bivuga ko umuntu agomba kwimuka akagenda ugatanga icyangombwa mukeneye nko kugira icyo murya munywa biragenda bite urarya iki butike bazifunze butike bafunze amazi barafunga umuriro barafunga kuvuga ngo ubuzima bwo kubaho ntabwo tumeze nko muri iyi kirene abaturage bari imbere mu midugudu ugomba kwimurirwamo busanza baravuga ko kugeza ubu harimo n'abapolisi biteguye guhosha imyigaragambyo hagati aho ijwi rya amerika ryamenye ko hari na bamwe mu baturage bahisemo guhunga bakibona inzego z'umutekano abo bahungishije ibyangombwa by'imitungo yabo uyu ari muri abo twavuganye ku murongo wa telefone turacyategereje ubutabera kuko nakubwiye ko ku itariki makumyabiri n'icyenda aribwo twari dutegereje imyanzuro y'urukiko cyane cyane akaba ari nacyo ndetse gituma dushobora kuba twajya kure y'ibi bintu kuko batubwira ko uwagiye mu rukiko yakurikije amategeko utaragiye mu rukiko akaba yarigumuye kuri leta byari ngombwa rero kugira ngo tujye ku ruhande bamwe na bamwe kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru hari abakodeshaga muri banyahe bari bari kuhava bagasohoka kugikodesha ahandi mbere y'uko iki cyemezo gifatwa umunyamategeko innocent ndiho ku bwayo yabwiye ijwi rya amerika ko kwimura abo yunganira inkiko zitaragira icyo zivuga byaba binyuranyije n'amategeko urwego rw'ubucamanza barutesheje agaciro n'ihame ryo kubahiriza amategeko naryo baritesheje agaciro bikomeje gutya u rwanda rwaba ari nko mu ishyamba ry'inzitane aho inyamaswa iru- iruta indi iyikoresha ibyo ishaka twavuga yuko u rwanda rwaba ruba rugiye kumera nk'ishyamba ritagira umutware igihe twateguraga iyi nkuru twashatse kumenya impamvu abaturage bavuga ko polisi yakoresheje ingufu mu kubimura ariko sipi jean bosco kabera uvugira polisi y'u rwanda yaduhakaniye aya makuru ntabwo ari byo polisi kugaragara hariya ni mu rwego rw'umutekano waguta ubutaka se ahubwo ukaba ushobora wabona polisi igose ubutaka bwose bw'u- bw'u rwanda niyo bwabugabanya he kugira ngo wakwigererayo ukirebera cyangwa n'abandi bakakubwira iyo ubuze gukoresha ingufu biba bivuze ibindi nyine ingufu gukoreshwa kuba ha- hagize umuntu utazwa cyangwa hari ikindi gikorwa cyabaye ntabwo ariko byagenze afande muranyoherezayo ariko ngewe nahageze ahubwo nangirwa no kwinjira nibyo niko byagenze Eh, nta ngufu zakoreshejwe ntabwo nzi uburyo wangiye kwinjira ariko nta ngufu zakoreshejwe nta- ntazo iyi ngingo yo kwimura abatuye nyarutarama irafata umuzi mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi irareba imiryango isaga igihumbi magana ane ubutegetsi buravuga ko bumaze kwimura abagera ku miryango magana atandatu ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange ubutegetsi buvuga ko umushoramari yubatse mu busanza inyubako zijyanye n'igihe akazabyaza umusaruro ubutaka bwabo bijyanye n'igishushanyo mbonera hashingiye kuri buri genagaciro ryakozwe ku mitungo y'abimurwa inzu zihendutse bagomba kwimurirwamo zihagaze ku gaciro ka miliyoni cumi n'enye z'amafaranga kuri buri imwe izihenze nazo ziri kuri miliyoni mirongo itatu n'eshanu kugeza ubu abanza inzu bahisemo kugana inkiko baburana n'umujyi wa kigali amakuru twahawe n'umwe mu banyamategeko yatubwiye ko iki cyemezo cyeje batari bagatanze ikirego gisaba guhagarikisha iki cyemezo kuko inkiko zitaratangaza umwanzuro wazo byari biteganijwe ko inkiko zizafata icyemezo ku itariki ya makumyabiri n'icyenda z'uku kwezi eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali muri repubulika ya demokarasi ya kongo vita kamera yahoze ari umukuru w'ibiro bya perezida felix cisekedi yaragendeye jo kuwa kane igisagara cya bukavu nibwo rugendo rwa mbere yagiriye i bukavu inyuma y'aho abaye umwere mu rubanza rwiswe procès de cent jours yaregwamwo ibyaha bya ruswa no kunyuruza amatungo ya leta ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa na temistokle mutijima
aho ni mu mujyi wa bukavu ku rubuga rwitiriwe ubwigenge ahari hakoraniye ibihumbi amagana by'abatuye umurwa mukuru w'intara ya kivu y'epfo n'inkengero zawo kuri uyu wa kane mu mabendera n'imyambaro byiganjemo amabara y'umutuku n'umweru aranga ishyaka unc rya bwana kamere bagaragazaga akanyamuneza batewe n'uruzinduko rwe bwana kamere wahageze mu masaha y'umugoroba ashyira saa kumi n'ebyiri umwanya we munini w'ijambo yawuhariye ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu
nzanywe kandi no kuzanira ubutumwa bw'amahoro urukundo n'ubumwe abavandimwe banjye bose bo mu burasirazuba bwa kongo bababaye na n'ubu bakomeje kubabara ku bw'umutekano muke uhahora n'intambara ya ma makumyabiri na gatatu kandi nkaba naragaragaje gahunda yo gukemura ibibazo kugira ngo tugere ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa kongo
by'umwihariko ku kibazo cya m makumyabiri na gatatu uyu mukuru w'ishyaka riharanira ubumwe ku nyungu z'igihugu cya kongo inc yavuze ko igikwiye gushyirwa imbere ari uko uyu mutwe ushyira intwaro hasi hagatangira inzira y'ibiganiro
niba dushaka gukemura iki kibazo twe nk'abanyekongo tugomba gusaba abavandimwe bacu ba ma makumyabiri na gatatu baribunagana kurekura bunagana bagashyira intwaro hasi hanyuma ibyo basaba byaba byemewe n'amategeko cyangwa bitemewe bikazasuzumwa mu kuri kuzuye kubera ko abantu bapfira hariya ari ababyeyi bacu bashiki bacu n'abasaza bacu rero impamvu iyo ari yo yose y'intambara yahabwa uko baguma muri bunagana hari barimo guhomba kuko bazaba bari mu kiriyo kimwe natwe ku kibazo cy'imibanire ya kongo n'ibihugu bituranyi cyane cyane u rwanda na uganda bwana kamere yagaragaje imvugo isa n'icururutse ugereranyije n'abategetsi bandi b'iki gihugu bagiye basura uburasirazuba bwa kongo muri ibi bihe by'umwuka mubi hagati ya kongo n'u rwanda uyu munyapolitiki ahagasaba abategetsi ku mpande zose kwicisha bugufi bagashaka umuti w'ibibazo bihari
u rwanda repubulika ya demokarasi ya kongo na uganda amateka n'aho biherereye bibitegeka kubana iteka nk'abaturanyi kandi ubwenge bugategeka ko tubana mu mahoro asesuye ubwumvikane n'ukuri kuzuye niba ubufaransa bwa bwarigaruriwe n'ubudage mu ntambara ya kabiri y'isi bwaraje guhinduka ubunywanyi w'ubudage bihuriye mu muryango w'ubumwe bw'uburayi birashoboka rwose habaye gushyira hamwe inyurabwenge no kwicisha bugufi kuri buri ruhande rero turasaba ko ibihugu byacu uko ari bitatu byemera iyi gahunda twatanze kugira ngo turebe ngo ni uruhe rubuto rw'umwiryane rutuma ibihugu byacu bihora mu ntambara
bwana kamere uru ni rwo ruzinduko rwe rwa mbere akora i bukavu kuva igihano cyo gufunga imyaka cumi n'itatu yari yakatiwe mu bujurire giteshejwe agaciro n'urukiko rusesa imanza mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka yaherukaga i Bukavu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu bikorwa byo kwamamaza perezida uriho bwana felix cisekedi yari yiyemeje gushyigikira ndetse agashishikariza abayoboke be kumutora icyakora inzira zaje kubyara amahari birangira akuwe ku mwanya w'umuyobozi w'ibiro bya perezida yisanga mu munyururu yamazemo hafi umwaka n'amezi umunani mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mpera z'umwaka utaha wa bibiri na makumyabiri n'itatu imvugo ye ku bibazo bihanze uburasirazuba bwa kongo iraca amarenga ko ashaka kwigaragaza nk'uwagira ijambo rikomeye mu kubishakira umuti atagendeye mu mujyi w'ubutegetsi buriho wo gushyira imbere cyane ingufu za gisirikare temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda mu gihe ejo ku munsi wa kane itariki cumi na zitanu y'uku kwezi kw'icyenda amakungu yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe demokarasi mu burundi abanyagihugu abanyamigambwe n'amashyirahamwe yigenga babona demokarasi mu gihugu mu buryo butandukanye hari ababona ko intwaro rusange yasasagaye mu gihugu mu gihe hari abandi bavuga ko ahubwo ibintu bitera bisubira inyuma ni inkuru ya eroje wirikaneza uburundi cyo kimwe n'ibindi bihugu vya afurika bwemeye intwaro ya demokarasi n'umuzo w'imigambwe myinshi nyuma y'inama yabereye labor mu gihugu c'ubufaransa bakuru b'ibihugu vy'uwo mugabane bagiraniye na perezida w'ico gihe françois mitterrand ico gihe yababwiye ko batazokwemera intwaro ya demokarasi batazokomeza kuronswa imfashanyo uko bibereye nyuma y'imyaka itatu umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu akaba na perezida wa mbere wo mu bwoko bw'abahutu yaciye atsinda amatora hari mu kwa gatandatu w'igihumbi kimwe majana icenda na mirongo icenda na gatatu yamara melchior ndadaye nta mezi ane yatwaye uburundi yaciye yicwa ubutegetsi buratembagazwa urupfu rwiwe rwakurikiwe n'ubwicanyi bwihwabiye abatutsi abacitse ku icumu baja kuba mu makambi y'impunzi n'ubu bakirimwo hamwe hamwe mu gihugu nyuma y'imyaka ibiri mirongo icyenda na gatanu habaye ubwicanyi bw'abanyeshuri b'abahutu muri kaminuza y'u Burundi abasigaye baciye baja gushinga umuhari munini w'abarwanyi wo mu bwoko bw'abahutu kurusha iyindi ariwo FDD wahavuye uhinduka CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi muri iki gihe ingwano yamaze imyaka irenga cumi yahitanye abarundi ibihumbi amajana imbere y'uko haba amasezerano yarusha mu bihumbi bibiri ayo masezerano yatumye abahoze bagwana baja mu nzego z'igihugu President Buyoya and his ministers here, especially the Minister of Defense, are in favor of peace.
inyuma y'imyaka cumi n'itanu perezida yariho ico gihe pierre nkurunziza yaritoje mu kindi kiringo cateye impari kugirango aze yitoze igiti umukuru w'igihugu ku izina ry'umugabo uterefede ari umunyabanga petero nkurunziza
abatavuga rumwe n'umugambwe sende dfdd bamwagirije guhonyanga ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya arusha yatsinze amatora imigambwe itari mike itavuga rumwe na leta yiyonjoroyemwo inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo ishyirahamwe mpuzamakungonyi ryavuze ko ubwicanyi bwakurikiye bwahitanye abantu barenga igihumbi n'amajana abiri mu gihe amashyirahamwe ahanira agateka ka kiremwamuntu y'abarundi na mpuzamakungu yemeza ko abarenga igihumbi baburiwe irengero abarenga ibihumbi amajana ane bahungira mu bihugu byo mu karere nkurunziza yasezeye isi mu bihumbi bibiri na mirongo mirongo ibiri atarangije ikiringo ciwe ariko wamusubiriye perezida evariste ndayishimiye amaze iminsi avuga ko naho demokarasi yatsimbataye hari abagishaka guhirika ubutegetsi babanje gutembagaza inzego ijwi rya amerika ryashatse kumenya uko bamwe mu banyagihugu basanzwe bakira urugero demokarasi igeze ko mu burundi maze bagishura ibi bikurikira harimo abazokivamo bakomoka ingingo nziza kandamiza abanyagihugu tungane burubahirijwe barabikora neza cyane abanyagihugu bari babuze iyo baja n'iyo bava turabishima iyo turaye turirukanga inkuba zikavuga tukabura abacu cyangwa tugatatana twebwe biratubabaza cyane abaserukira amashirahamwe yigenga bafise umwihwezo utandukanye gabriel rusiri arongoye oricom nofata ko tuba tugeze nko kuri kane mu gihe cumi arirwo rugero rwa nyuma rwo kushika ku ntwa rusange yuzuye naho bigoye kubishikako uwo mwihwezo wa rusiri usa n'uwa gervais nibigira icegera c'umukuru wa rcp twasubiye muri ya myaka ya mirongo umunani ya myaka mirongo icenda aho wasanga turi mu ntwaro y'umugambwe umwe imyaka mirongo ibiri n'icenda irangiye burundi bwitwa bwiye mu ntwaro rusangi demokarasi yacari kure nk'ukwezi yamaraje ha hakizimana wa foricon fc kwabibona hari intambwe zatewe ziboneka tubivuga twisunze ko ubwa mbere abenegihugu aribo bitorera indongozi bwizwa shingiro abatowe biboneka ko bariko baritaho ineza y'abenegihugu simbatazo y'atakazi na muntu na kasima abdul umukuru w'umugambwe petezi gamibanga niko abibona avuga afati bafatiye ku turorero baduha hano turashima cyane yuko urwego rwa baburamatari bama bahura n'abarongoye imigambwe kenshi mu manama umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu aba yatumye ko turabona yuko kugeza ku rwego rw'intara ata bibazo na bimwe bihari mu banyamigambwe mu gihe cy'intambara yahitiye mu burundi n'abasenyeri ntibagerwa umutwe n'imirwi irwana hibukwa imyaka mirongo ibiri n'itandatu iheze hishwe archevêque joachim ruhuna yahora arongoye dioseze nkuru ya gitega musenyeri simon ntamwana yasiguye ko kugira ngo abarundi bubake igihugu kizira injyane ari ngombwa kubanza kurekuriranira nyene icyubahiro musenyeri yohakimu ruhunga yazize ukutwigisha adatinya inkuru nziza y'umukama idutegereza twese kurikuriranira ubu burundi bwacu n'imbere yo gushika ku matungo n'ibiyaherekeza burakeneye byihutirwa ukurekurira no gusubiza hamwe mu gihe cya none abakenyezi bo barafise ikindi kibababaje kubona badaserukiwe bihagije jeanne zaninyana umuyobozi nshingwabikorwa mu muhari w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano hambavu yuko by'ukuri abo bakenyezi badaserukiwe bikwiye mu nzego n'abo dufise ntitwibaza yuko bafise uko kwisanzura mu guharanira iyo demokarasi kuwa cumi na gatanu ukwa cenda ibihumbi bibiri n'indwi niho onu yashinga umunsi wahariwe demokarasi kugira ngo iteze imbere ivyiyumviro ngenderwako vy'intwaro rusangi mw'isi eroje urika neza ijwi rya amerika mu burundi kandi imyidogo ni myinshi kuri bene amato atwara abantu n'ibintu aciye ku kivuko ca rumonge mu mpanuko ushira uburengero bw'uburundi inkuru y'ijwi rya amerika yakoze ifatanije n'abakunzi bayo dusomerwa na thierry ndayishimiye uko kutumvikana hagati y'ishirahamwe ataramarake n'ubuyobozi bw'ikivuko ca rumonge bwatanguye kuva huguruwe imbibe ku bantu basohoka canke binjira mu gihugu hakaba rero ari nyuma y'igihe kitari gito imbibe zari zimaze igihe zugawe kubera ikiza ca koronavirusi kuva ico gihe itozo ry'amafaranga yo kwiyunguruza ku bantu bajabuka baciye kuri ico kivuko riri mu minwe y'uburongozi bw'ico kivuko aho mu misi iheze ico gikorwa carangurwa n'iryo shirahamwe ivyo rero bikaba vyateye icuka hagati hagati y'izo mpande zibiri nkunzimana stanislas aserukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko agira ati ntabamire tubona ni uko maritime yahaye ububasha bwo kwandika abakiriya bacu kandi akadushingira ibice atazi niyo iboti zija niyo abantu bashika tuvuge nk'ubu uguze imodoka bashira mu ibarabara mu muriro urangije ushaka guturuza amafaranga mu ibarabara umuyobozi w'ico kivuko agripine nduwimana amenyesha ko iyo ngingo yafashwe kubera ko hari akajagari kari kamaze iminsi kibonekeza biturutse ku myidogo myinshi mu biyunguruza agasigura ko ari nabwo buryo burashe bwo kwegeranya amafaranga aba yatojwe kuko basanze hari ibyakorwa n'iryo shirahamwe inyuma y'ikivuko ntihagire na kimwe kimenyekana ibyo rero byatuma iryo shirahamwe ritanga amafaranga ryiyumviriye mu burongozi bw'ico kivuko hagiye haribonekeza yuko batanga ibiciro bitandukanye ku bafata izo ngendo bamwe mbere bakamara n'iminsi kandi hariho amato ariko aragenda kubera n'abamato baca bajyanira abakiriya twebwe tumaze kubibona uko turabona yuko bicafuza ikivuko ibiciro twamanje kuraba bo nyene amafaranga bagiye baraka duca turaraba mbego uwatse menshi yaca ngahe uwatse makenyi yaca ngahe duca turagira ponderasiyo twebwe ntitubatoreza amafaranga mugabo tugomba ibintu bifise umurongo baka karine doresi bo nyine bakayizanira muri serivisi ya kontabirite ni ukuvuga umuntu wese aza akabaza ati mbega hari ivoti igenda hanaka ihari turamubarira ati irahari hanyuma agaca yiyandikisha yiyandikishije aba yabonye amafaranga amanitse kuri afishaje ni ukuvuga ajyanye n'iyo atumberaje nyine iboti hageze yuko tumurekura acaza akaraba lisite yose na ya karine yiwe yatanga hanyuma agaca aharura ayo mafaranga yose aca bayamuhereza bagaca baharura ibyo bice bitandukanye bitanu kw'ijana bagaca babikuramwo bisanzwe biri mu itegeko naho batanezerezwa n'iyo ngingo yafashwe bamwe muri bene amato ariyo maboti ntibahakana ko ubuyobozi bw'ikivuko bubarose amafaranga bwatoje ariko akabashikira haciye igihe kinini ikibazo dufise nayo yakwiye amafaranga usaba kwanduka nka cumi n'imwe ntushobora kugira ngo uyagure ibintu bisaba gutwarana muri kongo abo bene amaboti basaba ko ishirahamwe ryabo ryokoroherezwa bakitunganiriza ibikorwa byabo nk'uko amategeko abibarekurira turishaka ariko rero twosubiza ishirahamwe ko turi dukorera inyuma y'ikivuko duhora mu kivuko tukandika abantu bacu kuko abantu ntibahangayike dusabe ko ibiro byatwiga bene amaboti byosubira hanze ko twe dusaba kwiteza amafaranga kugira ngo tumenyane tuvugane mu kihe tumusikana tukavugana n'igitsina ashobora kugendako uwurongoye ikivuko ca rumonge amenyesha ko hari ibikorwa batarekuriwe gukora muri iryo shirahamwe kuko riza ryarahagaritswe na buramatari w'intara ya rumonge konsorateri nitunga kuwa mirongo ibiri na kane ntwarante umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri yagirije iryo shirahamwe ataramarake gukora nk'abo bita abakomisiyoneri hagati y'abiyunguruza na bene amaboti mu gushinga ibiciro byo kwiyunguruza uko bishakiye ibyo nabyo bikaba binyuranye n'amategeko
inshuti zacu ndabashimiye ko mwakurikiye aya makuru mubandanye mukurikira porogaramu za radiyo yanyu ijwi ry'amerika mugira ibihe byiza